mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya cumi n'umunani muri kumwe na juwediani n'ahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya babona ingerenade ya mbere irashize bayibaterana bajya babiri bakuze baca bariruka iya kabiri niyo yaciye izo nyine cihitana nyina wabo n'abandi batatu
uyu ni inasenge w'abana bane bara, batatu baraye bishwe batewe grenade hamwe na nyina wabo mu ntara ya kirundo mu gihugu c'u burundi avuga uko vyagenze iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kuja kw'idonido y'iyo nkuru n'izindi ndabafitiye narinze kubacira ku masonga mbanze ndabwire muri make ko komite mpuzamakungu ejeje gutabara imbabare croix rouge imenyesha ko iri mu myiteguro yo gufasha mu ihanahana ry'imbohe zo mu ntambara hagati ya leta ya yemen n'abahuti bayirwanya ritegekanijwe mu mpera z'uku kwezi impande ziri mu ntambara muri yemen zarahanahanye intonde z'abanyororo bo mu ntambara mu biganiro vyo mu ndwi iheze vyabereye muri suwede urutonde rumwe rumwe rurimo imbohe ibihumbi munani zikwiye kurekurwa umuyobozi wa croix rouge mu karere ko mu buseruko bwa hagati kw'isi fabriozo cabroni yabwije irya amerika ko iryo hanahana ry'imbohe rizobera rimwe mu mpande zose kandi ko iryo shamwe ari ryo rizobifashamwo harimwo n'uburyo bw'amafaranga cabrioni yavuga ko imiryango itari mike muri yemen yiteze kubona ababo babuze ku bw'iyo ntambara ariko ngo bamwe bashobora kuzobura ababo kumbure kuko babarishwe leta ya trump yafatiye ibihano bishasha abategetsi hamwe n'amashami y'uburusiya yagiriza uruhara mu guhungabanya amatora ya amerika muri mwo harimwo abarusiya babiri bagirizwa kugerageza kugandagura uwahoze asumira urusaku burusiya n'umukobwa wiwe mu bwongereza amuhaye uburozi harimo kandi abakozi cumi na batanu bakorera iperereza mu gisirikare c'uburusiya amashami ane ya leta hamwe n'ikigo kijeje ubushakashatsi mu buhinga bwa internet ico kigo cagirizwa kuba carayobesheje abanyamerika amatora mu kubaha amakuru atuma batora donald trump muri bibiri na cumi na gatandatu abanyamerika babujije gukorana n'ayo mashirahamwe nabo bafatiwe ibihano kandi ubutunzi bwabo babifatiye muri amerika bwafashwe leta ya trump gushika ubu imaze guhana abarusiya amajana abiri na mirongo irindwi na babiri hamwe n'amashami ku bikorwa nk'ibi bibangamira inyungu za amerika abashingamateka mu ntara y'umumanuko bushira burengero bwa somaliya ejo kuwa gatatu baratoye umukuru w'igihugu mushasha zobarongora abategetsi babwije rya amerika ko wahoze ari umushikiranganji w'ubudandaji w'iyo ntara abzian hassan mohamed ariwe yatowe kuba umukuru w'iyo ntara inyuma yo gutsinda abandi batatu bahiganwa abakurikiranira hafi politika muri somaliya bari bamaze kubona ko mohamed ariwe yari kuzotahukana intsinzi inyuma y'aho mu ndwi Uh, mukatar robo yahoze avugira kandi akaba ari nawe cegera c'umukuru wa al shabab afatiwe n'igipolisi ca somaliya mu gisirikare ca baidowa ni hanyuma hanyuma aheza arungikwa i mogadishu radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugwani kuri metero cumi icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze abantu bane b'umuryango umwe baraye bishwe hakoreshejwe grenade abagera kuri batatu barakomereka ivyo vyaraye bibereye ku mutumba wa kavomo uri muri komune n'intara ya kirundo abajeje intwaro basigura ko ubwo bwicanyi bwoba bufitaniye isano no kwagirizanya uburozi umuntu umwe aramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza ibindi na mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze aho haraye hatewe gerenade zigahitana ubuzima bw'abantu bane ni mu muryango w'uwitwa rubera intwari jean claude hari nk'igihe cy'isaha imwe ku mugoroba wo kuri ubu wa gatatu kuri urwo rugo nta muntu wo mu muryango wegereye abahisi twahasanze aho twahashika mu gitondo cyo kuri ubu wa kane ku bitaro vyo mu kirundo twahasanze abana batatu bakomeretse bariko baravugwa bari bagwajwe nari na senge wabo niwe yashoboye kuvuga uko vyagenze babonye nyine bicaye muhira bariko barajya bicaye imbere y'umuryango bose nk'uko se wabo niwe atari hari wenyene babona igerenade ya mbere irashize bayibatera bajya babiri bakuze baca bariruka iya kabiri niyo yaciye izo nyene cihitana bose nyene nyina wabo n'abandi batatu bose barapfuye nyene barashika hapfuye abana batatu na nyina wabo wa kane harya abakomeretse ni batatu nibo bakomeretse nyene nyene bariko baravura ngaho njye no kuri zindi kintu babadidije bari babanye nabi gusa baza barababwira ngo nabarotse ngo nabarotse urumva nyene nkeka arico babadidije kubera kubera umuryango niwo wabwemeza ko ngarabarotse ayo makuru aremezwa kandi na jean claude miburo arongoye komine ya kirundo mu muhana w'uwitwa rubirintwari jean claude batera gerenade zibiri zihitana umugore wiwe n'abana babiri baca barapfa ubwo nyene uwundi yari amerewe nabi bamujana kwa muganga mu bitaro mu gatondo uwo ya- yaragiye amerewe nabi nawe yandurutse apfa ubu duharura abantu bane nyina w'abo bana n'abana batatu umugabo urumva ko yari akiri ku kabare amasaha yo gutaha atari bwashike wewe warakomeye amatohoza arira basanze bam- ngo bamwagiriza uburozi vyari bimaze iminsi bivugwa kumva z'amatohoza bafashe umuntu umwe uyu musore ari mu bihutiye gutabara avuga ko hari haciye amezi abiri gusa hari uyundi yishwe muri ubwo buryo muri uwo muryango nyene yagirizwa uburozi byari bimaze igihe ivyo bintu biramaze igihe ikavoma no mu muryango nyene ni ku mugore nyene bavukana n'uwo nyene umudamu yarayapfuye gaho vyarashitse haca hapfa umugabo wenyene babateye igerenade bari mu nzu haca haci- hapfa umugabo umugore nawe yaravujwe ubu yarakize haraciye nk'amezi nk'abiri ico twohanura kwagirizanya uburozi burya umuntu umwagiriza ku kintu wamufatanye bakwiye kwagirizanya ku bintu baba bafashe umuntu bamufatanye cerekana ko ari tonga umusitanteri wa komine kirundo avuga ko bategekanya gushika kuri uyo mutumba turategekanya kuja kugisha akanama ko kurya duhumurize tubaye n'impanuro yo kuta kureka kuza barikekana kw'ivyo by'uburozi no kwihanira sirito namba urya muntu bamwiketse ko yari umurozi ntibihanire nico mu ntwaro duhanura misi yose si ubwa mbere ivyo bibaye muga tugiye tukagirisha inama z'ihumure haraba agahengwe bikagabanuka nk'ejo bundi hari yaranda nk'uko nyene barateye gerenade mw'ijoro hanyuma dusanga nyene yapfuye duca tuyajana na buramatari kugirisha ihumure ubure hahara agahengwe uyo mutware amenyesha ko komine igira ico yifashije mu gushingurana iteka abo bane bitavye imana bashobora kuba banarenga kuko umwe mu baryango yabwiye ijwi rya amerika ko uyu mukenyezi yitavye imana yoba yari asanzwe yibungenze mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze arakenuye tuve mu burundi dukubitire muri kongo aho mu gihe hasigaye iminsi itatu gusa kugira ngo amatora abe abakandida depite bo muri teritwari ya uvira bafise impungenge ko ayo matora ashobora kwegezwa inyuma kubera ko ibikoresha- ibikoresho bazokoresha mu matora bitaragera kuri site z'itorero zo muri teritwari ya uvira inkuru irambuye na mugenzi wacu muri kongo vidaste ngabo mu gihe hirya no hino mu mabarabara ndetse no mu masantere ya teritwari ya uvira abakandida depite ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu bakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse no kwamamaza abakandida perezida kugira ngo bazabatore mu matora asigaje iminsi itatu kugira ngo abe kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri uyu mujyi ibo bakomeje ibikorwa byo guhugura abazahagararira amatora n'abazakoresha mu mashini y'itora ataroherezwa ku masite y'itora kugeza iyi saha kandi ko hari aho bisaba gukora urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru kugira ngo bagere kuri amwe mu masite y'amatora ari muri iyi teritwari ya uvira christian masi ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri iyi teritwari agira ati Chaguzi itakuwa tarehe makumi mbili na tatu mwezi wa kumi na mbili. Tunajitayarisha, kwa hiyo ndio maana tuko mu formation ya amatora azaba tariki ya makumyabiri na gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri niyo mpamvu turi muri foromasiyo y'abantu bazakora muri za biro z'amatora batangiye kuwa gatatu bakazayirangiza kuwa gatanu Na siku ya tano wataweza kumaliza formation yao.
Piero Karuba ni umukandida depite ku rwego rw'igihugu avuga yuko ateye impungenge n'uko amatora adashobora kuba tariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuko bimwe mu bikoresho hari ibitaragera muri iyi teritwari ya Uvira Eh, dufite ikibazo cyane yuko hariya mu bijombo nk'ayo santire yacu ya circonscription ah, niho dufite abantu benshi cyane Eh, iyi porobulemu ihari cyane ni uko i- i- ibi bikoresho byose za mashini n'ibindi byose bitarazamuka kandi eh, ko turabona yuko abantu ba seni batabyiteguye cyane ntituzi dufite impungenge y'uko hoba nka reporo amatora ishobora kwegezwayo zenda ko turabona ko guverinoma itabyiteguye kandi guverinoma turabona yuko nta mafaranga yoba ifite kubera yuko eh, yari yavuze ngo izoorganize elekisiyo yonyine me none turabona yuko abakozi eh, ba- barabatuma badafite impembo bahemba ngo bazamuke bajya gu- guforoma abandi bantu iriya ruguru mubona ko bigoranye kugira ngo ibikoresho mu minsi itatu bibe byashikiriye biragoye cyane wana munyamakuru kubera yuko eh, tubona yuko muri- mu minsi itatu barabyikoreza nka za genereta zirafata umwanya amazutu n'ama za esanse ibyo byose bi- bi- bi- bigomba kuba bafite amafaranga ariko muri tuwa juru turabona ko ni iminsi mikeya cyane kugereza kugira ngo babigeze iriya itakoze umuyobozi ushinzwe amatora muri iyi teritwari christian armas amara impungenge abakandida depite akavuga yuko amatora azaba ku cyumweru kuko bimwe mu bikoresho bari bategereje by'amatora byageze mu mujyi wa bukavu kandi ko bazatangira kubyohereza mu masite y'itora ejo n'amalisite y'itora bakazayamanika kuri biro z'amatora ku cyumweru muri iyi teritwari ya uvira yibarujemo abazatora ibihumbi magana atatu mirongo itatu na bibiri na magana ane mirongo itatu n'umunani hari abaturage batangaza yuko bafite ikibazo cyo kuzatora kuko bataye amakarita y'itora kandi ko barimo basabwa gutanga amafaranga kugira ngo babakorere ikarita isimbura iyatakaye uyu ni byiringiro ndakekwa umwe mu batakaje amakarita twasanze kuri seni ikibazo dufite hasi- iminsi itatu ngo twinishyire mu matora eh, ariko nta makarita dufite n'ubu ngubu turatonda bakadusaba amadekarasiyo tukagenda tukandikisha muri la polisi nabo bakadusaba amafaranga ibihumbi cumi na kimwe bamara kubiduha ni ahandi twatondara kuri seni tugasubirayo gutyo n'ubundi ntibagire icyo batumarira none ga nicyo kibazo dufite impungenge ni zose kuko ntitwotora abuzira amakarita mwomenye yuko uyu munsi saa kumi z'umugoroba abaturage benshi baturiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bategereje ibiza kuva mu kiganiro perezida wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri repubulika ya demokarasi ya kongo coronel nanga aza kugirana n'abanyamakuru ku bijanye n'amatora ateganyijwe ku cyumweru vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara dutandukira amakuru avugwa mu mpunzi aho impu- zahungiye em, za- impunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu rwanda zigiye guhabwa ikarata yo kwivuriza ko izwi nka mituweli ubushikiranganji bujejwe impunzi bugejeje kure kumvikana n'urwego rw'igihugu rujejwe ibyo kuvuzanya mu rwanda kugira ngo iyo karata itangwe komite y'impunzi irashima intambwe igeze ko igasaba ko vyonyaruka mugenzi wacu mu rwanda pierre claver niyo nkuru atubwire ku muriri w'ino nkuru vuba cyane impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zizotangura kwivuriza ku ikarata mituweli nk'uko abanyarwanda bose bivuza patrice ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara avuga ko ibiganiro bigeze ku gatsi ka nyuma kugira ngo hamenyekane iciciro c'ubudehe canke classe sociale y'impunzi zoshigwamwo hanyuma izo karata zigatangura gutangwa ivyo vyiciro vy'ubudehe nivyo bisanzwe birabigwako kugira ngo umunyarwanda ahabwe ikarata yo kwivuza ya mituweli nivyerekana ingene umuntu yifise canke ari ntawe nikora nadohoka yizeye ko uyu mwaka udahera izo karata zitaraboneka ikarita eh, y'impunzi ya mituweli ibiganiro bigeze kure haheruka kuza n'umugwi uvuye ku cyicaro cya hcr geneve twaraganiriye eh, tu- ku biro bya hcr turavugana aho bigeze ni ukuvuga yuko igisigaye ni uko murazi yuko muri iki gihugu bakoresha iki bintu bita ngo ni ubudehe ni ukuvuga dogere do venerabilite y'abavugwa ntibarumvikana neza na leta iciciro niko babyita ngo ni iciciro badushiramo ni ukuvuga baturihire hanyuma baduhereze iyo karata mugabo byose byarategekanijwe nicyo cyonyine gisigaye nibaza ko umwanya uwo ari wo wose bazoca badukomorera izo karata zo kwivurizaho mu kwezi kw'icumi guheze umushikiranganji ajejwe ikibazo c'impunzi jean d'arc dobonel yari yijeje ko ibiganiro bigeze kure hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe ivyerekeye kuvuzanya nacyo turimo turagikoraho kuko bisaba kugirana amasezerano hagati ya hcr n'urwego rushinzwe ubwisungane mu kwivuza rssb ni gahunda rero turimo kunoza gusa icyo mumenya ni uko ari gahunda turimo dukoraho kandi biri no muri komitimenti z'igihugu cyacu tugomba kubikora yamara n'ubu komite y'impunzi irashima ingene basanzwe bavugwa nubwo iyo karata ya mituweli itaraboneka gusa iyo karata yoyo izo bifise akarusho kanini kuko bazovurirwa mu mavuriro menshi ashoboka mu gihugu cose kandi bitarenze guca muri HCR kurondera igipapuro c'uruhusha bita transfer canke ngo bivurize mu ivuriro rya HCR Ntadohoka avuga ko abo bikunze kugora kwivuza arabahungiye mu bisagara vyo hagati mu gihugu mbego kwa muganga turakigwa neza gusa ikibazo kigihari ni uko nk'abari mu ntara zitandukanye mu miji atari kigali bafite ikibazo cy'uko amavuriro abegereye atabakira bateza kuza rero i kigali twarabisabye mugabo baratubwira bati ntitworonka abakozi bakwira intara zose mu dutahure ati mugabo umuntu aje tukamugira icyo bita taransiferi aragenda bakamuvura muri icyo gihe rero umugwaza ahitamo kuza mu mujyi wa kigali ku ivuriro aha gutora iyo taransiferi uwo muntu bakamuvuza muri iyo ntara arimo mugabo uruhusha rwavuye ngaha n'iyo ni intambwe kuko birumvikana ko bavuga bati ntidushobora kuronka abakozi bakwiye igihugu cyose ni ukugerageza mukabyumvisha abarwayi b'impunzi bakagerageza bakaza kuri aha ubuvuzi bwabo kuko irahaseye bakabahereza iyo taransiferi nuko bigenda gushika ubu iyo karata mituweli yo kwivuriza ko yerekeye impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka mahama irimwo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu n'umunani basanzwe bitaweho ijana ku ijana mu kuvuzwa pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenewe tukiri mu Rwanda abadandaza impuzu zambaye zizwi ku izina rya caguwa bakora mu masoko atandukanye mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'ico gihugu ntibavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku ngingo zitandukanye zibafatirwa uturo batanga bavuga yuko batangishwa imisoro babasanze mu isoko bakabaka impuzu baba bamaze gutangira ko ayo matagisi mu Rwanda bavuga imisoro mugenzi wacu mu Rwanda uh, temistokle mutijima atubandanirize ino nkuru hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u rwanda bufashe icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa nko mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda abakesha amaramuko ubwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basoze hari igihe badusanga nk'ahariya nyine haradukorera ku bitara bakamanura imyenda yacu bakayitwara kandi twebwe buri kwezi baraza bakadusoresha tugatanga n'ibihumbi mirongo itandatu by'ipatante ku mwaka ese nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzanira ibyemewe aba aribyo ducuruza nasoze natanze umusoro namara utanga umusoro hano dusora bitanu ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga no mu isoko bagahambira byose bakagenda abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri rusizi bavuga ko niba ibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasoresha kuko ari ukubateza igihombo wenda hari uko mwatuvugira nimba wenda se no mu isoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha wenda mwavuga ati ni forode turajya tuza tuyitware duhombe ariko batadusoresheje urumva kuriha amafaranga wamara kuriha mundi mwanya ugatahira nta n'itike ni utwo wacuruje wenda batari baza kugufata ukabura dusoze ugatahira nta n'igihumbi ufite cyo gutega ubutegetsi bujya guca imyenda n'inkweto bya caguwa zimwe mu mpamvu bwashyiraga imbere harimo iyo guteza imbere inganda zikorera imbere mu gihugu nyamara abacuruzi bagaragaza ko na n'ubu ibijyanye n'ibikorerwa mu rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri rusizi batubwira ko made in rwanda ikora ariko twebwe kugira tubone iyo myenda yaho nimba bikorerwa i kigali ntabwo tubizi ntabwo tubizi ntabwo tubibona ni rusizi twebwe ahubwo nategereje nimba iyo madini rwanda iza njye nabuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa icyo cyangwa icyo nabonye ntarahira ni ibikapu nibyo nabonye madini rwanda na hake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ko ibiciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo ntabwo tunganya imbaraga cyangwa ubushobozi ubu niba mfite magana atanu yanjye nshobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara hari ufite bitanu cyangwa hari ufite bingahe nawe akabona buri muntu mu cyiciro cye wenda iyo myenda bayidukoreye nayo igiye ingana n'uko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze nari nje gushaka umwenda wo kwambara ahangaha nanazanye amafaranga ibihumbi bitanu pe kandi imyenda ndayibonye ubu ndatashye mu gihe nari kujya hariya nagura ipantaro ntipantaro imwe nayakugura ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva wenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyanye na made in rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakwisangamo icyakora inzego z'ubutegetsi muri rusizi zo zirahakana ko abacuruzi ba caguwa bakorera mu masoko baba bamburwa ibicuruzwa byabo bwana kayumba efuremu uyobora aka karere ati ibyo navuga ko nta kuri kurimo kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura ba nyirayo niba abandi bacururiza mu nzira b'abazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakorera mu masoko baba banafite n'ibyangombwa by'aho bayiguriye ubu ngabo rwose umutekano wabo urarinzwe ijana ku ijana kandi niyo dufata abandi babizererana hanze eh, tuba tugira ngo turinde ba bandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'abandi babizana bitasoze kuko birumvikana babigurisha ku giciro gitoya noneho babandi basoze bakabura abakiriya abatarasoze bibyinyarije imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari ku- bari gucuruza cyane kuva mu kwezi kwa karindwi kwa bibiri na cumi na gatandatu nibwo ubutegetsi bw'u rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga makumyabiri zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo izijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere gusa kugeza ubu izo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi iyi ngingo kandi yatumye u rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya leta zunze ubumwe za amerika azwi nkaguwa mu ndimi z'amahanga abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri rimwe ku ijana by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu emisitokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
ca bijya biga biranuganugwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu akandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari byo n'ibyo si byo n'ibyo reka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi inkuru yacanacanye ko cyane ku mbuga ngurukanabumenyi muri ino ndwi ijanye n'ingingo ya leta y'u Burundi yo kugara ibiro vy'igisata cawunikijejwe agateka kazina muntu kuva iyo ngingo ifatwa ku itariki ya gatanu kuno kwezi leta yagiye gutanga imvo nyamukuru ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yasiguye ko ivyo biro bitagikenewe mu gihugu kubera hari inzego zijeje gucungera ivyerekeye agateka agateka kazina muntu ico ciyumviro mbere agisange na Jean Baptiste baribonekeza umukuru w'umurwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu ariko abaharanira agateka kazina muntu bemeza ko leta yugaye ivyo biro yikeka ko bitanga amaraporo ayirega kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu mugenzi wacu i Nairobi Eroje Wirikaneza niwe yaducishiriza amaso yiwe ku mbuga ngurukanabumenyi uno wa kane ingingo yo kugara ibiro vy'igisata ca onu kijejwe ateka kazina muntu mu Burundi yafashwe na leta y'ico gihugu ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa cumi na kabiri umuvugizi w'ico gisata ku rwego mpuzamakungu Ravina Shamudasani yabwiye itangazamakuru ko baronse urwandiko rubasaba kugara yemeza ko ivyo biro bibabajwe rwose n'iyo ngingo kuko vyifuza kubandanya imigenderanire n'Uburundi ariko yirinze kugira vyinshi bivuga ko asigura ko ari ikibazo c'inkoramutima Eka na leta y'u Burundi nta kinini yashimye kubishikirizako buke bw'umunsi yandikira ico gisata ko gitegerezwa gukubura meza ubushikanganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwatumye ko abamenyesha amakuru imbere yo kubabwira ko butaritegura neza bazobwirwa indi sango kuwa gatandatu w'indwi iheze umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye niho yasigura icatumye iyo ngingo ifatwa yayivugiye mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta ubu rero turafise ibwirizwa nshingiro turafise inama nshingamateka bimwe byose byasabwa narusha byaragiye mu nzira umugwi ujejwe agateye akazina muntu uriho umugwi ujejwe gukinga no kurwanya ihonyabwoko uriho umugwi ujejwe kuvugana ukuri no kurekuraniranira uriho ubu rero leta y'u Burundi ifata yuko ibyasabwa kugira ngo igihugu gikingire agateka akazina muntu bikwiye ngira ndabereke umutego uriho mu gihe leta yosubira gusaba ngo ikigo cya ofisi nikigaruke uca umenga dusubiramo uburundi bwari mu mirongo icenda na gatanu mwumve ko ibihe vyatuma cya kigo kije gucukinga agateka akazina muntu kiza mu burundi vyatuma kihaba bitakiriho pasifike ninahazwe umukuru w'ishyirahamwe fokode asa n'uwari yiteze iyo ngingo biri mu rukurikirane rw'imigenderanire yagiye iratosekara bikomeye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera ko icyo gisata cya onu cyagumye gifasha mu gutohoza ibijyanye n'ingene agataya kazina muntu kariko karahungabana ngaho mu burundi binatuma rero leta y'u burundi itera ishavura rwose kubera ko icyo gisata cyashyira ahabona ibyo leta yifuza kunyegeza kandi undura rero n'igihe hashyizweho imigwi y'ugutohoza ku mabi ariko arakorwa mu burundi uko raporo zigenda zirasohoka niko ya migenderanire igenda iraba mibi cyane mu gihe uburundi bwankiye abagize iyo migwi kuza mu gihugu kwitohoreza leta y'u Burundi cya yikeka ko nk'ivyo biro biba biri mu gihugu ari byo bifasha ingene iyo migwi imenya ibiba biriko birakorwa ubuho rero bakanatinya ko ivyo biro naho vyari bisigaye bigifise abantu bake vyashobora gufasha nka sentare mpuzamakungu nayo mu matohoza yoba iriko irakora ninahazwe anatanga n'iyindi mvo yibaza yatumye leta ivavanura n'ico gisata ikintu nyamukuru ivyo biro bizira bizira ko ari ijisho ryigenga ry'amakungu ku mabi ariko arakorwa mu gihugu cy'u Burundi nayo ivyo kuvuga vyo ngo nuko inzego ziraba ivy'agataya kazina muntu zose zamaze gushirwaho mu Burundi ivyo ntaco bivuze ntihahambaye inzego hahambaye uko agataya kazina muntu gatera gatera imbere n'ingene izo nzego ziba zihari zishobora kuvuga vy'ukuri ibiba biriko birakorwa murabona ko nk'umugwi w'igihugu urabye agataya kazina muntu ari wo wokoze cyane ico gikorwa ariko n'umugwi atagaciro ufise mu makungu kuko wigenza wabonetse cyane cyane nk'igisata ca leta ahandi ho ukamenga ahubwo begereye n'umugambwe CNDD-FDD ku buryo ivyo bavuga ivyo bakora bitera vyegeranye n'ivyo leta iriko iravuga bakaboneka nk'abatera bahishira amabi akomeye cyane leta y'u Burundi biriko irakora mu guhonyora agateka k'abarundi umukuru wa CNDH Jean Baptiste baribonekeza nawe nyene ku munsi wa gatandatu yagize ico ashikiriza ni ikigo gifise ihangiro ryo gufashanya n'ibihugu ico bita assistance technique ni ukuvuga kunganira ibihugu bifise ibibazo mu gihe ico gihugu cabisavye kirya kigo cagiyeho mu gihe igihugu cari mu ntambara ubu naho ntituri mu ntambara kija mu bihugu bifise ibibazo bikomeye aha mu burundi naho muri kano kanya nta bibazo bikomeye dufise bitunanira kirya kigo cararanguye amabanga yacu carahejeje turibaza yuko atakamaro cogira ngaha mu burundi narirya igihugu turavye ukuntu cifashe ubu mpande zose z'ubuzima bw'igihugu turabona ko kimeze neza nta genzurwa mpuzamakungu rikenewe ku rubuga ngurukanabumenyi abatari bake berekanye ibyo bagona duhere kuri uyu agira ati ni amerika yari isokoye muri ico gisata kuko yabonye atakamaro kaco mu burundi ahubwo hari hararengeranye kucugara ubu nawe ati birahambaye kuri mwebwe mwitwaza agateka kazina muntu kugira musambure igihugu tubandanirize kuri uyu yanditse avuga ati hahaha ninde azohungukira canke ngo ahahombere ubu nawe asa n'uwica umurya ati ahubwo iyo babahushura abo bahagarariye agateka kazina muntu nivyo vyari kuba sawa ubu nawe ati uwo munsi hugawe ibiro vya onu ejo ni imbibe isumba vyose itabara uburundi ubumwe bwa buraya na leta zunze ubumwe za amerika bamenyesheje ko batewe umutima uhagaze n'iyugarwa ry'ivyo biro vy'igisata ca onu kijejwe ateye akazina muntu mu burundi eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
akoze eloge wirika neza kuri iyo nkuru yavuzwe cyane ku mbuga ngurukanabumenyi muri ino ndwi nongaha rero duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunzi mwakenuye kutwumviriza yakoze magbile ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur jo yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje diane nahazi twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu c'uburundi yabaye igisubizo cacu
Les peaux qui n'ont jamais saoulé.